Genova ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe nanjye edi rwema ikaze mwese makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona muri uganda umubare w'abantu banduye virusi ya korona ukomeje kwiyongera ibyo byatumye ibiciro by'ibicuruzwa ku masoko nabyo bizamuka ibintu bitashimishije umukuru w'igihugu uwo ni perezida yoweri museveni aragira ati maze kumva abatwara nk'amabandi bakomeje kuzamura ibiciro ndaza kohereza maneko zanjye mu mujyi uwo basanga yazamuye ibiciro turahita tumwambura uburenganzira bwo gucuruza iyo nkuru n'izindi zirimo umubare w'abanduye wiyongereye mu rwanda ndetse n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko mbere y'uko tujya mu makuru avugwa mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana leta y'u rwanda yatangaje kuri uyu wa kabiri ko habonetse abandi bantu bashasha bane bapimwe basanga baranduye umugera wa korona ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cya mirongo ine cy'abamaze kuwandura muri icyo gihugu cyose nk'uko byashyikirijwe abo bane bashasha babiri binjiye mu rwanda baturutse i dubayi umwe yaturutse i buruseli mu birigi uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi yagaragaye ko ubwo bushiranganji buvuga ko izo ngenzi ziherutse kwinjira mu rwanda zitangura gupimwa no gushyirwa mu kibanza cya bonyene perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi kuri wa kabiri yaratangaje ibihe bidasanzwe kubera ikiza cya korona yarahagaritse ingendo ziva mu murwa mukuru kinshasa zigana mu zindi ntara kimwe n'iziva mu ntara zigana ku murwa mukuru kinshasa imipaka yose y'icyo gihugu yarafunzwe uretse ku modoka n'indege bitwara imizigo Botswana ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika kitaragaragaramwo uwanduye ikiza cya korona cyarafashe ingingo zo gucungera uruja n'uruza ku mbibe gihana n'igihugu cya Zimbabwe ni nyuma y'uko kuri uyu wa mbere Zimbabwe kiza abasirikare ba Botswana bagiye gucungera abajabuka ariko abategetsi bavuga ko abanyezimbabwe bakoresha amayira atemewe n'amategeko bazogira ingorane leta ya botswana yatangaje kuri wa kabiri ko yugaye imihora yose yo ku mbibe kandi ko iyo ngingo yacija mu ngiro icegera ca perezida wa botswana slamba skogane yashikirije ijambo abanyagihugu k'uruja n'uruza n'ibihugu bibanyi nka lesotho na swazilande narwo rubujijwe ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryashikirije kuri wa kabiri ko igihugu ca leta z'ubumwe za amerika gisa n'igishobora kuba kiriko kiraja mu bihe bibi byo kubangamirwa n'ikiza ca korona umuvugizi wa oms margaret harris yabishikirije abamenyeshamakuru i geneve mu busuwise mu gihe umuvuduko w'abandura muri amerika urenze uko iryo shirahamwe ryari ryiteze harris yavuze ko mirongo umunani na batanu ku ijana ry'abanduye kuri wa kabiri ku isi yose babonetse muri leta z'ubumwe za amerika no ku mugabane wa buraya gusa nayo mirongo ine ku ijana y'abo bose bashasha bagaragaye muri leta z'ubumwe za amerika ni mu gihe kimwe cya gatatu cy'abanyamerika bategetswe na ba buramatari b'amaleta yabo kuguma mu ngo zabo muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi bo mu gisagara ca los angeles batangaje ko amazu y'uburiro ubunywero n'amapariki yo kwinezerezamwo bizoguma vyugaye muri ibi bihe vy'ikiza ca korona mu gihe abanyagihugu batonze imirongo barondera gusoma ibifungurwa abandi batonze imirongo ku mamangazini agurisha inkoho muri leta ya california abo bagura inkoho bavuga ko biteze ko mu gihe ibifungurwa bizokena mu mihana y'abantu abafite inkoho bazoja mu mihana kuzibisha ibifungurwa ubw'ibyo ngo ni ukwitegura mu gihe byoshika bagashobora kwivuna umwasi bene ayo mamangazini batashimye kugaragaza amazina yabo bavuze ko batibuka igihe abantu bangana ukuri aho bavogera ayo mamangazine muri kahise barondera kugura inkoho ariko abategetsi b'iyo leta barahumuriza abanyagihugu bavuga ko bariko barakora ibishoboka kugira abanyagihugu babo bagume batekanye abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko igihugu cya nigeria gisa n'ikitariko kirashika ku ntumbero ishyirahamwe mpuzamakungu ryihaye yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu indwara y'igituntu izoba yararanduranywe n'imizi ku mugabane wa afurika abategetsi bo bavuga ko bariko baragerageza gutorera umuti bimwe nko gukangurira abanyagihugu ku ngaruka zaco no gutegekanya uburyo bw'amafaranga yo kugipima no kukivura OMS ivuga ko Nigeria ari cyo gihugu muri Afurika gifite ibitigiri byinshi by'abicwa n'igituntu kandi kikaba na kimwe mu bya mbere ku isi yose arakoze aloise bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri short wave metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu amakuru avugwa mu karere tuyahere mu rwanda aho umubare w'abamaze kwandura virusi ya korona ugeze kuri mirongo ine ni nyuma y'uko hagaragaye abandi bantu bane banduye iyo virusi nk'uko tubikesha minisiteri y'ubuzima muri icyo gihugu muri abo bantu harimo babiri baje baturutse dubayi muri emira zunze ubumwe z'abarabu umuntu umwe waturutse i buruseli mu bubirigi ndetse n'undi umwe watahuwe ko yandujwe n'undi wagaragayeho iyo virusi ibyo bibaye mu gihe u rwanda rwafashe icyemezo cyo guhagarika inganda zose zidakora ibiribwa n'ibinyobwa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboyi i kigali mu rwanda minisiteri y'ubucuruzi n'inganda yasohoye amabwiriza arebana no gufasha abanyenganda bakora ibikoresho by'ibanze bikenewe muri iki gihe birimo abakora ibiribwa abakora ibinyobwa imiti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'amatungo aba bemererwa gukomeza gukora mu gihe iyi minisiteri ihagaritse izindi nganda zose zitavuzwe kuri uru rutonde mu gihe cy'ibyumweru bibiri minisiteri y'ubucuruzi ivuga ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ingamba nshya za guverinoma y'u rwanda zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona bwana kamugisha samuel umuyobozi ushinzwe inganda muri minisiteri y'ubucuruzi mu rwanda yabwira dijwi rya amerika ko inganda zikora ibyo kurya bikomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi n'izikora iby'isuku byifashishwa mu guhangana na virusi ya korona zo zizakomeza gukora ariko zikubahiriza amabwiriza inganda ubundi mu rwanda nyinshi ni izijyanye no gukora ibintu bikomoka ku buhinzi n'ubworozi ubwo ni ukuvuga ibijyanye n'ibiryo ari ibiryo by'amatungo se cyangwa se n'ibindi abantu ibintu by'abantu zimwe ziri gukomeza gukora hose kandi ngo bisanzwe izindi zo ziri gufunga birashoboka rero kuzana igihombo nyine bityo cyane rwose biritezwe rwose babura aho twabihungira ariko haracyari kare kuvuga ngo igihombo kirangana gute uyu munsi izi nganda zizakomeza gukora zahawe amabwiriza ntarengwa na minisiteri y'ubucuruzi hagamijwe kurinda abakozi no gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya korona buri ruganda ruzakomeza gukora rwasabwe kureba abakozi ba ngombwa bakenewe mu ruganda akaba aribo gusa baza mu kazi abandi bagakorera mu ngo zabo hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ibyangombwa byose nkenerwa byo kurinda abakozi bazo n'ababagana kwandura virusi ya korona kandi bakubahiriza intera byibuze ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi kwirinda kuzamura ibiciro by'ibyo bakora bitwaje ko ibyo bakora bikenewe n'abantu benshi kugaragaza umubare w'abakozi bazajya bakora muri ibi byumweru bibiri kandi abo bakozi bagasabwa kugaragaza ibyangombwa by'umurimo mu gihe bagiye ku kazi bwana kamugisha yavuze ko inganda zikora ibindi bidafite aho bihuriye n'ibiribwa nka simerwa izikora ibikoresho by'ubwubatsi n'izindi zizaba zihagaze mu byumweru bibiri mu gihe hagitegerejwe andi mabwiriza ibi byemezo bikomeje gufatwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona bikomeje kuzana n'ingaruka usibye ingaruka zageze kuri ba nyir'inganda urwego rw'amahoteli yo mu rwanda ruhombo gikomeye kuko rumaze igihe kirenze ibyumweru bibiri amahoteli yo mu rwanda ndetse n'amaresitora yarahagaze bwana nsengiyumva barakabuye umuyobozi w'ihuriro ry'abakora umwuga wo kwakira abantu hoteli na resitora yabwiraga ijwi rya amerika ko bamaze guhomba asaga miliyari mirongo ine mu mafaranga y'u rwanda urumva twahenshi tubona akazi iyo hari umutekano abantu batekanye bashobora kwisanzura byagiye biza abantu bagatinya kuza hari na za reservation twari dufite ariko bigera n'aho noneho haza amategeko yo gutuma rwose duhererekanya iriya virusi kugira ngo itakomeza biba ngombwa guhagarika imirimo yose twe rero ni ukuvuga turi zeru zeru nta na kimwe dushobora kuba twakora kandi tubimazemo hafi ibyumweru bitatu na mbere y'uko buriya hagira uboneka ufite virusi mu gihugu urumva benshi baza baturutse hanze ntabazaga ubu ngubu twari turimo twegeranya nyine kugira ngo ko tugenda uko umunsi ugenda wiyongera niko ubona bahagaritse urabona uko bagenda bakaza ingamba zihari ni nako noneho namenye na za no guhagarika za za anilasiyo kuko kansoresheni zigenda ziyongera urumva ko tugeze hafi hafi muri miliyari mirongo ine z'abantu bimaze guhomba uku guhagarika akazi kw'amahoteli na resitora birajyana no kubura akazi kw'abakozi bakoraga muri iki gice abasaga ibihumbi mirongo inani nabo bicaye mu rugo kuko imirimo y'amahoteli na resitora byahagaze bwana nsengiyumva akemeza ko nawe iki gihombo cyamugezeho kuko asanzwe afite hoteli mu rwanda hari amahoteli amacumbi n'ahandi hakirira abantu hageze ku bihumbi birindwi hatangaga akazi ku bantu barenga ibihumbi mirongo inani na bine leta ikomeje gukaza ingamba zo guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona nyuma y'uko umubare w'abanduye ukomeje kwiyongera kuri uyu wa mbere nibwo minisiteri y'ubuzima yemeje ko umubare w'abarwayi wiyongereho cumi na barindwi bituma abanduye iki cyorezo bose hamwe bagera kuri mirongo itatu na batandatu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali muri uganda abanduye virusi ya korona bamaze kugera ku icyenda nyuma y'iminsi ibiri gusa habonetse umuntu wa mbere wanduye icyo cyorezo perezida yoweri museveni wa uganda yabwiye abaturage be ko icyo cyorezo nigikomeza kugaragara mu gihugu azahagarika ingendo z'imodoka zitwara abagenzi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bayizi ubwoba ni bwose mu gihugu kuvaho minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng yatangarije ko umubare w'abanduye virusi ya korona umaze kugera ku icyenda ukurikije minisitiri abanduye bose ni abanyayuganda kandi ngo akaba bose bari bamaze iminsi mike cyane bavuye i Dubai akaba minisitiri yashyizeho amatangazo yo kwipimisha kandi basaba n'abaturage kumenyesha ubuyobozi baramutse bazi umuntu wavuye Dubai muri uku kwezi ariko akaba adashaka kwitanga ngo akorerwe ibipimo by'ubuzima hari amakuru y'uko hari abantu benshi barangurira ibicuruzwa byabo i Dubai bageze muri icyo gihugu muri uku kwezi badashaka kujya kwipimisha kuko batinya gushyirwa mu kato mbere y'ijambo ry'umukuru w'igihugu habaye ikiganiro gishushe mu nteko ishinga amategeko abari gukemura icyorezo cya korona abandi banenga minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ko itarimo gukora akazi kayo neza abandi badepite bo bati ubutumwa bufashe kuri iyi ndwara bukangurira abaturage ntiburashyirwa mu ndimi zose zisaga mirongo itanu zivugwa muri iki gihugu kugira ngo bugere kuri buri munyagihugu wese abandi akaba binubira ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikenewe mu buzima byazamuwe cyane n'abacuruzi ngo leta akaba ari ntacyo irimo kubikoraho Museveni wafashe ijambo inteko ishinga amategeko igikomeza n'inama yayo asa nk'uwasubije bimwe mu byo abashinga amategeko binubiraga ku biciro by'ibiribwa byazamuwe birenze n'abacuruzi Museveni ati so i want first of all anybody who is overcharging we shall cancel this ati ndabihanangirije mbere na mbere uwo ari we wese wazamuye ibiciro by'ibintu tuzamwaka uburenganzira bwo gucuruza tumubuze kongera gucururiza muri uganda ngiye kohereza abamaneko bazi nk'abaje kugura ibintu nuko nibumva ko wazamuye igiciro bahite bafunga iduka yawe kuko ubwo ni uburiganya gushaka kungukira mu kababaro k'abana dufite ibitoki byinshi umwumbati ibishyimbo ibijumba inka n'ibindi biribwa biruzuye ni kuki uzamura ibiciro ikindi ushobora gukora ni ugukusanya abarwanashyaka banjye tukazana ibyo biribwa kuva mu byaro maze tukabigurisha ku biciro bisanzwe mwabacuruzi mwe niba mudashaka ngo nte gufata iyi myanzuro murekere ahubwo buriganya Museveni wumvikanye nk'uwageragezaga guhumuriza abantu basa nk'abamaze gucika intege yavuze ko ikibazo cya korona kizakemuka kuko ari indwara yoroshe kwirinda ati igihugu cyiteguye bihagije guhangana n'icyo cyorezo kubera yuko gifite ubumenyi buhagije bwo guhangana n'ibyorezo ariko yongeyeho ko ikibazo kikibereye ubutegetsi bwe ingorabahizi ari imodoka zitwara abagenzi atarabonera umuti kuko ari muri izo modoka honyine hasigaye aho abantu bashobora guhurira ari benshi kandi begeranye cyane ariko ngo nibikomera cyane nta yandi mahitamo azaba afite uretse kuzihagarika nazo ariko ahita yongeraho ko abakora ingendo ngufi bo ari hafi kubabonera umuti wo kugira ngo birinde gukoresha izo modoka Ati ndacyasuzuma iki kibazo reka ndebe ingaruka zigiye kuva mu bantu bavuye ku kibuga cy'indege bagasakara mu gihugu nitubona ikibazo gikomeje kwiyongera ikizakurikiraho ni ukuba duhagaritse imodoka zitwara abagenzi ejo n'uyu munsi narebaga niba inganda zacu zasubukura gukora amagare kiba imijyi yacu yari irimo amagare ahagije ubu mba nahagaritse ingendo z'imodoka zitwara abagenzi mu mijyi kuko ingendo zo mu mijyi ntabwo ari ndende cyane umuntu ashobora gutwara igare kugera mu birometero nka cumi na bitanu gutwara igare binafasha amagara yawe kuko ni siporo kuruta kwicara mu modoka no kubera iyo mpamvu navuganye n'inganda zacu za ruwero mbabwira ko bavugurura uruganda rwakoraga amagare ya Roadmaster ubwo imodoka zitwara abagenzi kuja mu ngendo za kure zo tuzaba tuzihagaritse hagati aho kubera umubare w'abanduye iki cyorezo urimo kwiyongera n'ubwoba niko bukomeje kwiyongera mu bantu ku buryo barimo kugura mu maduka ibintu mu bwinshi nk'ibiribwa n'ibindi bikoresho byo mu rugo abandi barimo kuva mu mijyi berekeza mu byaro kandi ubona n'abantu benshi mu mujyi bagenda bambaye utwenda dupfutse ku minwa no ku mazuru Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
ibihugu byinshi bya afurika biragenda bifata ingamba zihamye zo guhashya icyorezo cya virusi ya korona kigenda gifata umugabane wose bamwe barakeka ko iki cyorezo nigikwira muri afurika kizamera nk'umuyaga wa serwakira ariko impuguke ziravuga ko afurika ifite ubushobozi bwo kurwanya iyi virusi inkuru ya lisa brand uri pari mu bufaransa twayisomewe na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ibihugu nka senegal afurika y'epfo na cote d'ivoire biri mu biheruka gufata ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona zirimo no gutanga ihazabu ziremereye ku bazirenzeho je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Des mesures additionnelles seront prises. Il s'agit kuwa mbere nibwo perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire ashyizeho amategeko y'umukwabu avuga ko abantu babujijwe gusohoka iwabo kuva saa tatu z'ijoro kugeza saa kumi n'imwe za mu gitondo
Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. J'ordonne.
mugenzi we perezida makisal wa senegal nawe yafashe ibyemezo bihamye abo bategetsi bombi kandi batangaje ko bazashyiraho ikigega cyo gufasha abaturage kimwe n'abaganga kurwanya icyorezo cya virusi ya korona ou d'interdire la circulation des personnes magingo aya kimaze kugera ku bihugu birenga mirongo ine ku mugabane wa afurika afurika y'epfo ikaba ariyo ifite umugabane munini w'abayanduye nubwo bwose umubare ukiri muto ugereranije n'abo muri aziya uburayi na leta zunze ubumwe za amerika ariko impuguke zifite ubwoba ko ibintu bishobora guhinduka ibitaro nta bikoresho bihagije bifite hari ubukene bwinshi hari abaturage batuye bacucitse mu mijyi hari kandi n'umutekano muke ushobora gutuma icyari ikibazo cy'ubuzima gihinduka ikiza kirimbura imbaga mu cyumweru gishize umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tedros adhanom ghebreyesus yaburiye afurika ko ishobora kuzashiduka yugarijwe na virusi ya korona So the best advice for Africa is to prepare for the worst.
ati ibyiza ni uko afurika yakwitegura ko ishyano rizagwa kandi ikabikora uyu munsi pierre mendiharat ashinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu muryango medecin sans frontiere abaganga batagira umupaka avuga ko afurika ishobora kuzirinda kiriya cyorezo The situation in Africa is uh, even more worrying. than ati muri afurika biteye ubwoba kurusha ahandi atari ko hari impamvu zatuma afurika idakubitika cyane nk'uko tubibona mu bindi bihugu pierre mendiharat akomeza avuga ko afurika yagize amahirwe yo kuba umugabane wa nyuma wadukiriwe n'icyorezo cya virusi ya korona Even in the worst case scenario, the peak will arrive later.
ati niyo ibintu byagera iwa ndabaga umubare w'abayanduye uziyongera nyuma bityo haboneke ubufasha bwo kuyirwanya ni ukuvuga ko ibihugu bya afurika bishobora kuzabona n'udukingirizo duhumekerwamo ndetse n'ibitaro bikaba byabona imashini zitanga umwuka ibyo bikaba byava mu bihugu bizaba byakize icyo cyorezo ndetse n'abantu bakaba bashobora gupimwa vuba nk'uko babona imiti cyangwa se inkingo zigeragezwa ibihugu bya afurika byanyuzwemo n'icyorezo cya ebola bishobora kuba byarahakuye ubunararibonye n'ubwo bwose impuguke zivuga ko virusi ya korona yadukira cyane kurusha ebola The health authorities have learned a lot.
mendiharata ati ndatekereza ko abashinzwe ubuzima bize byinshi ku buryo bwo kurwanya ebola kandi n'abaturage bakaba barahakuye isomo kandi hari ingamba ikomeye yo kurwanya ibyo byorezo byombi gukaraba intoki ibyo byose birasobanura ko ingamba zitajegajega zo kurwanya virusi ya korona no gufata igihe cyo guhangana nayo bwaba ari bwo buryo afurika ifite magingo aya venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryemeje ko virusi ya korona ari icyorezo cyugarije isi yose kigomba guhashywa virusi ya korona imaze kugera mu bihugu birenze ijana byo ku isi nubwo abahanga bagerageje gusobanura inkomoko n'imiterere yayo hari abandi bantu bafashe iyo gukwirakwiza ibihuha mu rwego rwo kubakangurira kwita ku buzima bwanyu radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kubinyomoza ibategurira ibisobanuro nibyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana abagezaho hari amakuru y'uko muri bamwe mu baturage bagerageje kwivura virusi ya korona bakoresheje ibinini bya chloroquine bibaviramo uburozi aho kubakiza byagaragaye muri leta zunze ubumwe za amerika vietnam na nigeria ibitaro byo muri arizona muri leta zunze ubumwe za amerika byavuze ko umuntu umwe wakoresheje ibi binini byamuhitanye ikinyamakuru cyo muri vietnam nacyo cyavuze ko hari umugabo umwe ibinini byishe mu murwa mukuru w'icyo gihugu hanoi aba biyahuje ibi binini nyuma y'uko mu cyumweru gishize perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika atangarije ko ibinini bya chloroquine na hydroxychloroquine bishobora gukiza virusi ya corona iyi ni imiti ubusanzwe ikoreshwa mu kurwanya malariya ntiremezwa nk'ishobora kuvura ubu bwoko bushya bwa coronavirusi covid cumi n'icyenda ubuhanga bwa none mu by'ubuvuzi buvuga iki ku kuba ibinini bya chloroquine na hydroxychloroquine byaba bivura coronavirusi reka tubaze inzobere mu buvuzi n'ubugenzuzi bw'indwara z'ibyorezo akaba n'umwarimu muri kaminuza ya colombia ni dr elizabeth radin both of these drugs have been shown to have some activity against the virus.
byagaragaye ko iyi miti igira icyo ikora mu guhagarika virusi ya korona ni mu magerageza yakorewe muri laboratwari mu buryo butandukanye iyo dufashe iyo miti yombi tukayishyira ahantu tukayivanga n'iyi virusi ko- kuko yakorewe ku bantu basaga ijana gusa kandi n'ibyavuyemo n'iby'ibanze ntabwo habonetse gihamya ntakuka ko chloroquine ivura covid cumi n'icyenda gusa iyo nyigo yerekanye ko abarwayi bayihawe byabagiriye akamaro ugereranyije n'abatarayihawe hifuzwa ko chloroquine yashyirwa mu miti y'ingenzi mu guhangana na virusi mu bushinwa hagendewe kuri ibyo byavuye mu nyigo y'ibanze rero mu bihugu byinshi basabye ko ibinini bya chloroquine na hydroxychloroquine byajya bihabwa abarwaye coronavirusi bari mu bitaro ni ukuvuga ngo byajya bihabwa gusa abo byamaze ko nta kiremeza ko umuntu abihawe mu gihe runaka byamukiza cyangwa byaba urukingo biracyari mu gihe cy'igerageza Really, overall, we're at a preliminary stage in evidence.
Eh, none byatwara igihe kingana iki ngo chloroquine yemezwe nk'umuti koko kandi bica mu zihe nzira So there are three key steps. The hari ibyiciro bitatu by'ingenzi icya mbere ni ukugenzura ubuziranenge bw'uwo muti ukageragerezwa ku barwayi bakeya yenda nk'icumi icya kabiri ni ukureba niba nta ngaruka uyu muti wagira kandi ko ubushobozi tuwizeyeho bufite koko kandi noneho tukabigenzurira ku barwayi benshi icyiciro cya gatatu cyo rero ni ukugenzurira hamwe ubuziranenge n'ubushobozi tubirebeye ku bantu noneho benshi kandi bo mu byiciro byose by'imyaka n'ingeri zitandukanye ni ukuvuga abana bato abakuze abasanganwa ubundi burwayi se tukanareba ngo umuti watanzwe ungana iki kandi byatanze iki ese ni iyihe miti yindi twahuje na chloroquine n'ibindi kandi tukabigenzura ku barwayi benshi bashoboka kugeza ubu rero ibi byiciro uko ari bitatu ntiturabigeraho mu kugenzura niba koko chloroquine ivura covid cumi n'icyenda biracyakorwaho ubushakashatsi
We don't have the results yet.
kubera icyo ari ingenzi gutegereza ko ibyo byiciro byose birangira We need to know that we have the best possible evidence that a drug is safe.
tugomba kubanza kumenya nta gushidikanya ko nta bindi bibazo uyu muti watera kandi ko uvura rwose atari bya bindi byo kugendera mu kigare ngo hari uwo tuzi wakijeje by'umwihariko ntabwo tuba twifuza ko umurwayi yata igihe afata imiti itazagira ikimumarira mu gihe yakabaye ahabwa imiti yamukiza Not be effective when they could be taking something else that could help them more.
hari noneho n'abantu bagiye banywa chloroquine batayandikiwe na muganga bikarangira ibishe Self-medication is iteka kuri abantu barwara bakajya kugura imiti batayandikiwe na muganga bitera ibibazo kuri buri bwoko bw'imiti haba hari amabwiriza n'uburyo bw'imikoreshereze bwihariye abantu baba bagomba kwitwararika hari zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuti uteza akaga uwunyoye haba hari imiti umuntu atemerewe kunywa mu gihe hari iyindi miti ari kunywa bitajyana nk'abantu banywa chloroquine bagamije kwikingira coronavirusi baba bayobye kuko si cyo yagenewe na gato rwose recommended for at all.
Ah, nubwo hagishakishwa urukingo n'umuti by'indwara ariko abantu baribaza no mu gihe waboneka ese waba uhagije ku buryo wagera ku bantu bawifuza bose It takes time to Ah, gutegura gusesengura no gushyira mu bikorwa ibiba byavuye mu nyigo nk'iyi nababwiye bitwara igihe iyo hamaze kuboneka ibihamya simusiga inzego zishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti nazo zibanza kuyisesengura igahabwa icyemezo hakanagaragazwa amabwiriza yihariye y'imikoreshereze y'uwo muti nyuma rero nibwo noneho bawutubura ugatangira gukwirakwizwa ibi byiciro byose by'igenzura birimo kwihutishwa ku kigero cyose gishoboka ariko kumenya ngo umuti wizewe kandi nyawo wa covid cumi n'icyenda uzaba wabonetse ryari mu gihe kingana iki biracyari urujijo kuri benshi on the horizon.
nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi tunashimire fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya aya majwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza
paradise. If they put you in a paradise.